mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri ya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ikaze mwese nshuti bakunze ku ijanga umuntu yunguka amafaranga magana atatu twamujyamurira toni ebyiri agahita akuyungukamo ibihumbi magana atandatu ku munsi twebwe turimo duhomba miliyoni ebyiri
ubu ni umwe mu bakora umwuga w'uburobyi mu kiyaga ca kivu atavuga rumwe n'umurwizatunga yeguriwe na leta isoko ryo gucungera ico kiyaga iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mw'idonido handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko umumisiyoneri w'umunyamerika yishwe arashwe ari mu modoka yiwe ejo kwa kabiri muri kameruni igihe abasirikare ba leta bariko bararasana n'abatavuga icongereza bagomba kwiyonkora ku gihugu charles wisco yamuka muri leta indiana yapfiriye mu bitaro vyo mu gisagara ca bemenda ni mu buraruko bushira uburengero bwa kameruni ariko aravurwa igikomere c'aho yarashwe mu mutwe ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwa amerika bwemeje urupfu rwa wisco ariko bwirinze kuvuga kuvuga ibirenze ivyo mu kubahiriza umuryango wiwe uri mu bihe bitoroshe ntibiramenyekana uruhande rwarashe imodoka yiwe ko yoba yararonderwa canke ko yishwe n'amasasu yigenza binuganurwa ko wisco yari amaze indwi nke ari muri kameruni perezida wa amerika donald trump hamwe n'umutambukanyi wiwe melania trump baragendeye ejo isinagogi y'abayahudi tree of life mu gisagara ca petersburg muri leta ya pennsylvania aho umugabo yitwaje inkoho yishe abantu cumi n'umwe bari mu masengesho ku isabato ku munsi wa gatandatu umukuru wa trump jared hamwe n'umukobwa wiwe ivanka trump asanzwe yariyunze n'idini y'abayahudi igihe bubakana bari baherekeje perezida trump abantitsinzi batashaka ko trump agendera ico gisagara bari mu myiyerekano mu mabarabara hafi y'iyo sinagogi abo hamwe na bamwe mu banyepolitika ndetse n'indongozi z'abayahudi bashaka ko trump atagendera ico gisagara mu gihe yagirizwa gushikiriza amajambo ashimangiza ashira imbere ubwoko bw'abazungu bera umukuru w'igisagara ca petersburg william peduto umudemokrate nawe yashikirije ko trump atarakwiye kugendera ico gisagara mu gihe imiryango yabuze yariko irashingura ababo robert boals w'imyaka mirongo ine n'itandatu y'amavuko yagirizwa kugaba ico gitero yararengukishijwe imbere y'ubutungane hari ku munsi wa mbere ikigega c'ishamwe mpuzamakungu onu cita ku bana unicef gitangaza ko abana barenga ibihumbi mirongo umunani bari mu bihumbi amajana atatu na mirongo itatu vy'abimukira b'abanyekongo birukanwa na leta ya angola kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi ariko mu ntunge mvuze ko ari ikigega nubwo ari ishami rya onu ryitaho abana unicef abimukira barungitswe mu ntara ya kasai yo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo irangwamwo intureka zishingiye ku moko zatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gatatu umenyesha makuru w'ijwi wa onu liza schlein akorera i geneve mu busuwise avuga ko abo bimukira b'abana benshi babaye mu buzima bugoye muri babaye mu buzima bugoye muri angola ba, ba, kandi bahaba bitoroshe umuvugizi wa unicef christophe bouliark yabwije ijwi amerika ko hari amakenga menshi ko abo bana hamwe n'imiryango yabo bashobora kwandura indwara zitandukanye abimukira birukanywe ku nguvu muri angola bacukura ubutare mu buryo butekubiri n'amategeko ivyo bivugwa n'uruhande rumwe mu gihe urundi ruhande rwemeza ko ivyo birukaniwe atari ivyo unicef yo igasigura ko muri bo harimwo abana bafise hagati y'imyaka cumi n'itatu n'imyaka cumi n'ine ku bw'ivyo bari bakwiye gukingirwa cane radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu na rimwe na metero mirongo ine na rimwe ku mugoroba turi kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri ahandi mushobora kumva ijwi amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
kampanyi mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika bakora umwuga wo kuroba indagara mu kiyaga ca kivu ntibavuga rumwe n'umugwizatunga yeguriwe isoko ryo gucungera ico kiyaga bamagiriza yuko akorera inyungu ziwe bwite gutyo bagahora bahomba ku munsi wa gatanu baranakoze na yegeregere basaba yuko yokwakwa iyo soko ibindi numenyesha amakuru y'ijwi rya amerika mu rwanda temistocle mutijima ikitubangamiye nje mbona ni uko ziri kubona bamwe bandi bakazibura ubu se bimeze uko ni mu gihe y'ijanga cyangwa mu gihe y'ubururu uzuba mu gitondo duhagaze aha ngaha aho ni kuri rimwe mu masoko arangurirwaho isambaza mu karere ka rusizi kuva kwa gatanu ubwo uburobyi bwongeraga gusubukurwa mu turere twose dukora ku kiyaga cya kivu ku ruhande rw'u rwanda ibyo biraturuka kuri gahunda nshya y'ubucuruzi bw'isambaza n'ibindi bikomoka ku burobyi iteganya ko aha muri rusizi nta mucuruzi ugihura n'umurobyi ngo bagure ahubwo abarobyi bose bagemura umusaruro babonye ahitwa kuri proje peshi uyu ni rwiyemezamirimo urangura umusaruro nyuma nawe akaranguza ku bacuruzi basanzwe bavuye ku ruhande rw'u rwanda no ku rwa kongo uyu ariko abarobyi baramushinja kubahenda agamije inyungu z'umurengera ntabwo twigeze tujya mu giciro ukuntu azajya tugurira izo sambaza twageze hano rero mu gitondo dusanga ikiro kiri ku mafaranga igihumbi n'ijana ariko akagurisha igihumbi magana ane nicyo kibazo dufite aho umucuruzi yunguka amafaranga magana atatu ku kiro mu gihe u- ucuruza ikawa ntarenga ikiro eh, mirongo itanu ku nyungu uw'umuceri ntirenga mirongo itanu ari ku ijanga umuntu yunguka amafaranga magana atatu twamujyamurira toni ebyiri agahita akuyungukamo ibihumbi magana atandatu ku munsi twebwe turimo duhomba miliyoni ebyiri aba barobyi bavuga ko kuba nta ruhare bagira mu kugena igiciro ku musaruro wabo ari igitugu bashyirwaho n'uyu rwiyemezamirimo kandi nta deni bamufitiye nta kintu kiwe dufite ngo byibuze ngo hari ibyo yatugujije by'imiraga cyangwa ibindi bikoresho ahubwo ni ibintu byacu ku giti cyacu ijambo akoresheje ni rya rindi de- twanze mu rwanda ndavuze ntabwo ari kuvuga ngo mureke twumvikane twamara kujya kuroba twashoye amafaranga yacu twageze umusaruro hano ngo tuwutange ku ngufu ku giciro bishakiye ubwo twebwe tukibaza turi abanyarwanda n'umunyamahanga ko afite uburenganzira ku bye kuki turengana gutyo ingaruka z'iyi mikorere kandi ziragera no ku baranguzi bo bashinja rwiyemezamirimo guteza akavuyo no kubangiriza imikorere kuko mbere bakiyumvikanira n'abarobyi binyuze mu makoperative yabo aribwo babonaga ibyo bacuruza ku buryo butagoranye abarobyi bwo basaka bazana injanga noneho bagapimura ku munzani noneho bagaterura injanga zabo natwe abacuruzi tukabagurira tukumvikana nabo none nako tukajya gushakisha mu masoko none ubu ngubu ngo byagiye mu maproje peshe reba ukuntu duhagaze injanga ziraza kubera akavuyo karimo nditugure neza reba nk'ubu nageze hano saa kumi n'ebyiri za mu gitondo nzi ko ndibuze kubona injanga ngajya mu bugarama reba aho amasaha agereye sindabona n'igihanga cy'urujanga n'abarya kurya baje kugura ikiro kimwe bazibuze icyo turi gusaba mudutabarize ubuyobozi budutabare babaze impamvu batari kumvikana n'abarobyi kandi aribo badutunze ntabwo byadukundiye ko tuvugana n'abahagarariye poroje peshe ishyirwa mu majwi n'abarobyi ndetse n'abacuruzi bisambaza kuko umwe mu bakozi bayihagarariye yanze kugira icyo avuga icyakora ubuyobozi bw'akarere ka rusizi bwo buravuga ko mbere y'uko uburobyi bwongera gusubukurwa hari hakozwe inama ihuza impande zirebwa n'uburobyi hemezwa uko ubucuruzi bw'uwo musaruro bugomba gukorwa bwana mushimimana efuremu umunyamabanga nshingwabikorwa w'ako karere ati mbere yari babanje kwemeranya ku gihumbi n'ijana poroje peshi igahera abarobyi igihumbi n'ijana ku kiro ndetse biranazamuka baza kugera ku kwemeranya ku gihumbi na magana atanu ariko o, poroje peshi yo ntigomba kurenza amafaranga magana abiri yongera ku giciro yemeranyijwe n'abarobyi bivuga ngo yo ikuramo amafaranga magana abiri ku kiro hanyuma abacuruzi nabo iyo bagiye kongeraho amafaranga ntekereza ko ntawe ure- ntawe ugombye kurenza hagati ya magana atatu na magana ane ku kiro y'inyongera icyakora iby'ibi biciro abarobyi bo bakomeza kugaragaza ko ntabyo bigeze bumvikana n'uwo rwiyemezamirimo ahubwo ibyo barimo gukorerwa ari ikandamizwa kuko batiyumvisha uburyo iyo mikorere mishije ije kubahombya mu gihe mbere bakiyumvikanira n'abaranguzi bakoraga bunguka inzego z'ubutegetsi zo ariko aho zihagaze akaba ari uko ibikomoka ku kiva ari umutungo kamere ntawe ugomba kuwiyitirira kandi ko uwo rwiyemezamirimo yagiranye na leta amasezerano yo gucunga icyo kiyaga bityo icyarebwa rero akaba ari ukugenzura niba ibiciro byagenwe byubahirizwa igenwa ry'ibiciro by'umusaruro ritumvikanweho n'igihombo rigira kuri ba nyir'ubwite si ibintu bishya mu rwanda ibyaherukaga kumvikana n'iby'ibirayi byasize umusaruro mwinshi w'abahinzi uboreye mu mirima bamwe bangiwe gusarura babwirwa ko igihe cyabo kitaragera temisitokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokire mutijima arakenuye tukiri mu gihugu cy'u rwanda leta y'ico gihugu mu ndwi iheze yarafashe ingingo yo kongera gushira inguvu mu ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa mu nzego zitandukanye iyo ngingo yafatiwe mu nama y'abashikiranganji yabaye ku mugoroba wo ku wa gatatu indwi twaraye dusozereye ni mu gihe ururimi rw'igifaransa rwamaze igihe gitari gito rukomeye mu butegetsi bw'u rwanda hari hashize ikindi gihe kitari gito kandi urwo rurimi rusa n'urutagifise agaciro muri ico gihugu mugenzi wacu Eric bagira ubusa i Kigali atwibutsa ibindi kuri iyo nkuru nk'uko bigaragara mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabaye kuri uyu wa gatatu iyobowe n'umukuru w'u rwanda paul kagame mu byemezo byafashwe harimo ko u rwanda rwashimangiye kongera ingufu mu ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa mu rwego rw'uburezi amahugurwa no mu bucuruzi mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa kane bagaruka kuri bimwe mu byemezo by'inama y'abaminisitiri bwana johnston businge minisitiri w'ubutabera mu rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yasobanuye ko ururimi rw'igifaransa rusanzwe rukoreshwa mu nzego zitandukanye nko mu mategeko n'ahandi icyakora bwana busingi yabwiye abanyamakuru ko bitewe n'akarere u rwanda ruherereyemo ururimi rw'igifaransa rwari rumaze imyaka itari mike rukoreshwa mu rwanda byabaye ngombwa ko ubutegetsi bw'u rwanda bubanza no guha ingufu ururimi rw'icyongereza rwiganza cyane mu bihugu by'akarere gufata uyu mwanzuro rero ngo birasa no kongera kwibutsa abanyarwanda ko ururimi rw'igifaransa rugomba gukoreshwa uko bikwiye bimenyekane ko ntabwo rwagiye ntabwo rwatawe ntabwo rwaretswe nk'uko bivugwa nk'uko mu byumba muri izi nk'uko mubisoma ahubwo icyabaye ni uko habaye ururimi rw'icyongereza rurazamuka rwari kuri zeru urundi ruri tuvuge wenda ruri kuri mirongo itandatu mirongo irindwi ururi kuri zeru birumvikana ko rwari rukeneye ingufu kugira ngo rumenyekane abantu barukoreshe minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa ya leta anatomora neza uko ibintu bizakorwa niba ku masaha yari yaragabanyijwe mu mashuri hamwe na hamwe ku rurimi rw'igifaransa ashobora kuba yakongerwa ibitabo by'igifaransa hamwe na hamwe byigijweyo bishobora kongera kugaruka n'ibindi gusa akavuga ko ari ukongera gukangurira abanyarwanda uru rurimi muri iki kiganiro bwana businge yahaye abanyamakuru yashimangiye ko mu nzego izindi ndimi zisanzwe zikoreshwamo mu rwanda igifaransa nacyo kigomba kuhagaragara aho ururimi rukoreshwa mu nzego za leta ururimi rukoreshwa mu nteko ishinga amategeko n'ahandi bikwiye kugaragara ko rukoreshwa nk'izindi ndimi kugira ngo nicyo cyagombwa abanyamakuru babajije intumwa ya leta niba icyo ubutegetsi bwise guha ingufu ikoreshwa ry'ururimi rw'igifaransa muri ibi bihe bidatiwe no kuba madame louise mushikiwabo yaratorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa yazarangiza manda igifaransa kikongera kwamburwa agaciro ruri maso ntabwo rwasinziriye rurareba rurakora rurakoreshwa ntabwo rwigeze rusinzira ntabwo bikwemereye mu kiganiro cyihariye yagiranye na tv5 monde y'abafaransa madame louise mushikiwabo akimara gutorerwa kuyobora umuryango oef umunyamakuru yabajije perezida kagame niba igifaransa cyaba kigiye kongera gukoreshwa mu rwanda nk'uko byahoze perezida kagame yamusubije ko igifaransa gikoreshwa kimwe n'icyongereza so ati icyo nakwizeza mu rwanda dufite ururimi rumwe duhuriraho rw'ikinyarwanda turuvugana n'abaturage bacu kandi biga bigisha bakanavuga igifaransa nk'icyongereza rero mu by'ukuri zose tuzikoresha mu buryo bwinshi bamwe mu babonye umwanzuro wa leta y'u rwanda wo kongera ingufu mu gifaransa baravuga ko ku ruhande rumwe bigiye gusa n'ibisubiza agaciro abazi uru rurimi bwana diedone niyo dushima ni umunyamakuru wa radiyo na flash tv mu rwanda kuko nureba mu nzego zitandukanye jya muri banki jya ahatangirwa serivisi zitandukanye mu gihugu urasanga hari nk'urupapuro rwo kuzuza ushobora kurubona mu kinyarwanda cyangwa se mu cyongereza cyane cyane n'ikinyarwanda gike ariko nihacyari hasigaye impapuro zuzuzwa n'usaba serivisi mu gifaransa hake rwose hari hasigaye urundi ruhande uyu munyamakuru akavuga ko hari aho bishobora kuzagurana cyane ku bategetsi bakuru birongera gutanga ikintu cy'umukoro unakomeye ku bayobozi batandukanye kuko abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu nujya kureba iyo tuvuga tuvuga ameza afatirwaho ibyemezo byinshi mu gihugu ntabwo ayo meza ururimi rw'igifaransa ruyagaragaraho kiragaragara muri bake bahari nabo batagushaka kukigaragaza cyane ko banakizi kuko cyasaga nk'aho kukivuga bitakugaragaza nk'umuntu usobanutse akenshi iyo ugiye kureba n'abafata ijambo mu ruhame ahakoraniye imbaga y'abanyarwanda bajya kumva ikizakuba ari umuntu usobanutse azajya avuga ijambo ry'ikinyarwanda avanzemo n'utugambo duke duke tw'icyongereza kugeza ubu indimi zikoreshwa mu nzego z'ubutegetsi bw'u rwanda ni eshatu ku isonga haza ikinyarwanda nk'ururimi rw'igihugu hakaza icyongereza n'igifaransa gusa mu ntumbero y'ubutegetsi ni uko hakwiyongeraho n'igiswahili nk'ururimi narwo rwiganza mu karere igifaransa hari hamwe na hamwe bigaragara ko cyasaga n'icyirengagijwe nko ku mafaranga ntikikigaragaraho ndetse hari na bimwe mu bigo by'amashuri byasaga n'ibyakibagiwe aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa arakenuye nk'uko twari twabivuze tugitangura tubibutse yuko ivyo vyavugiwe mu nama nshinkiranganji yabaye ku mugoroba wa gatatu mu w'indwi twaraye dusozereye mu gihugu c'u rwanda tumire amate gato hama twerekeze mu gihugu c'u burundi naho
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
abajeje intwaro muri komini na musigati intara ya bubanza turi mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko hari ingorane nyinshi mu ngo zirimo abayoboke b'umwigemeze biyangenda kumana gushika ino saha atawuzi iyo ari inyuma y'uko bamwe mu banywanyi biwe barukanywe mu gihugu ca kongo bahungira mu rwanda hama baheza batahuka bava mu gihugu cy'u Burundi bananiranywe n'amategeko y'ivyo bihugu vyose ibindi kuri ino nkuru mu ntara ya bubanza na mugenzi wacu Diane Ndonse bamwe mu bakenyezi bayoboka biyangenda ku mana baheruka guhunguka bavuye mu gihugu cy'u rwanda ntibarasubira mu ngo bari bubatsemwo maniranzi jacqueline ni umwe muri bo ijwi rya amerika ryasanze ku mutumba wa masare muri komine musigati atwiganira uko abayeho jewe narashitse aratwakira nyene aranyakira n'abana mu rugo afise uwundi mugore akira kabiri ivyabaye ndibaza burundi bwose bwaravyumvise hanyuma ndashika mu rugo ariko rero kubera ko inzu ni ntoya ifise icumba kimwe hama je navuga ati rero nyubakira inzu nshobore kureramwo abana biwanje yayibubakiye oya ntayarubaka ndacarindiri nk'ubu je nakubwiye ko nari muhira je nsavye ndara ahantu ibintu biruko mu gihe mu mwaka uheze umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yasavye ko itegeko ry'uko ata mugore canke umugabo yubakana n'urenga umwe ryubahirizwa umwe mu ndongozi z'umutumba wa masare ugwiriye ko abayoboke ba zebiya hakizimana sikeri avuga ko ugutunganiriza uwo mukenyezi ari ikibazo kibarengeye webwe kuba ataba mu nzu twarahanuye umugabo wiwe ti namuha inzu yiwe ntamako yanka ko amutahira amwubahirize ko afise uwundi mugore namwubahirize uyu amuha inzu yiwe hama mureke ko afise uwundi mugore ti namwubahirize nta ngorane ariko uwo mugabo nawe yavuze ati jewe nanje nta mugore aza kumpa amategeko aje mu nzu iwanje nzomutegeka nshaka ntahi wiwe uyu wundi mugore nawe akavuga ati nanje azoca aza gutaha hondi sinemera mwemwe bw'ico ni coroshe ko mugitatura nka mu ntwara ico kibazo ni ic'urwego rwo hejuru kuko hejuru barakizi bavuze ati abo bagore baje muri izo ngo z'abo bantu birukane twe duca tubasohora mugabo kuko ari ikibazo kizwi kugera kwabura amatari cuko abo bagabo bazanye abagore kuko aba babataye twebwe ntidushobora guca dusohora abo bagore babungabunza abo bagabo mu bakenyezi baharitswe hari umugwi wase ko usangira umugabo n'abagore basanze barabasubiriye hakaba n'abandi bavuga ko uretse ingorane zo kubaho ataco bibatwaye nshitse inzu nari nasize tubamwo yarasohoye uwo mukenyezi wiwe aramurabira ahandi hantu amushira hama nanje arashikiriza inzu y'iwanje cango mamba mu nzu y'iwanje nawe aramuhigira ahandi hantu aba twese turi babira dutunze twese nta ngorane mugira batunze muri babiri
ingorane nawe urazi ntizibura kubera urabona n'ubuzima ubu buragoye mugabo nta ngorane mu bisanzwe nka je nko ku ruhande rw'iwanje nta ngorane ndende fisi nubwo biri uko umuhanuzi wa musitaneri wa komine musigati ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano hakizimana sirasi avuga ko bama mu manza z'amatongo nk'amatongo bari basanzwe bafise uca usanga wa mugore yaza mu nyuma yayacokeyemwo ariwe ariko arayarima hanyuma wa wundi nawe yagarutse agaca ashaka gusaba ya matongo yo ngo ayasubireko kandi bitagikunda ugaca usanga rero ni intambara z'amatongo ni intambara zo mu ngo eka ugasanga ni ibibazo bigoye guca umuntu atorera umuti ubwo nyene ariko rero amategeko arabitomora neza ko mu gihe umuntu yavuye mu rugo adasezeye uwo bubakanye akamara ikiringo kirenga amezi abiri bifatwa nk'icyaha cyo guta urugo icyo nacyo gihanishwa umunyororo w'amezi abiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo itanu canke kimwe muri ivyo nk'uko amategeko abitegekanya mu ngingo y'amajana atanu na mirongo itanu na gatandatu yo mu gitabo mpanavyaha nubwo biri uko kubw'umushingwamanza nikeze ntirampeba abona ko inyifato yo kuzana abandi bakenyezi ku bagabo batawe isa no kurenga ibigo kuko bagifitaniye amasezerano n'abambere amaze kubona ko yamuhevye ntiyoca ashoka azana uwundi mu gihe ubugeni bwa mbere kuwo yamuhevye butarafutwa amaze kubona ko uwubakanye yamutaye aheze akitura ubutungane akamenyesha uko bimeze akavuga ko uwubakanye yamutaye hanyuma agaheza akagirwa na ca caha co guta urugo kimaze amaze kuba ntabanduka niho ahetse agaca asaba kwahukana ubwo bugeni bugahanagurwa hanyuma agashobora kugira ubundi bugeni aha rero umuntu akibaza nimba umugabo atoca yitwara mu butungane agasaba ukwahukana navyone uyu mushingwamanza nikeze avuga ko bitoroshe mu gihe uwo mukenyezi wiwe batabihurijeko vyongeye bitoroshe ko mu gihe mu vyemezo umugabo ategerezwa kwerekana ko yigeze kwitura ubutungane abumenyesha ko umugore yamutaye aha tukibutsa ko aba bakenyezi bagarutse inyuma y'imyaka itatu bahungutse bavuye mu gihugu c'u rwanda bananiwe no gukurikiza amategeko yaco kubw'ukwizera kwabo kwamuka kuri zebiya ngendakumana yiyonkoye muri ekereziya katolika mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika yane ndonse arakenuye nkuri we mushobora kongera gusubira kuyumva kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu koma mu kanya ni ikiganiro c'amagara y'abantu no munsi mugenzi wacu eje ni mukankusi n'umutumire wiwe baragaruka ku ngene two kwirinda inzoka reka tumuhe ikaze hama baduge kiyako mbahaye ikaze mwese nshuti mukunda ikiganiro cy'ubuzima bwana jean bosco mbonigaba namwe mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika murakoze cyane eugenia mu ishami muyobora ryita ku ndwara zititaweho n'izindirizi harimo indwara y'ibitimbo cyangwa se imidido twaganiriyeho bushize uyu munsi iragira ngo tugaruke kuri izo ndwara havugwamo n'inzoka zo mu nda indwara z'inzoka mukunze kubona zibasira abantu mu rwanda ni nk'izihe harimo yitwa asikarisi harimo n'indi yitwa ankirositome n'indi yitwa tirikosefari akaba ari inzoka zikunze kwibasira cyane abantu mu rwanda muri ibi none hakorwa iki mu kurwanya izo nzoka zikunze kuboneka ngo mu rwanda izi nzoka kuzirwanya icya mbere ni ukwirinda ko abantu bazandura mu kwirinda rero hari ibintu byinshi bitandukanye bikorwamo icya mbere ni ukwigisha kwigisha iyo twigisha abantu abantu bakamenya indwara z'inzoka izo ari zo n'uko zifata ndetse n'uko bazirinda ibyo bituma bakangukira kuba reka twirinda n'indwara z'inzoka zo mu nda kugira ngo tutazazandura ibyo rero biba bikubiyemo kunywa amazi meza gukaraba intoki mu gihe cyose amaze gukoresha nk'umusarane cyangwa se agiye konsa umwana bagiye gutegura ibyo kurya ikindi kugira umusarane mwiza gukora isuku bihagije cyangwa rikwiriye ndavuga urugero ari nk'aho wenda ushobora gusanga ahantu hahurira abantu benshi haba hatari wenda nk'amazi meza icyo gihe bagahita bayashyira ku buryo usanga yasuku n'isukura bihagije ahantu hahurira abantu benshi cyangwa se mu rugo rw'umuntu bifasha kwirinda ziriya ndwara iki rero gikorwa usibye kwigisha abantu kugira ngo birinde izo ndwara hari kuzivura kuzivura hari nk'uburyo twavuga zivurwamo harimo ku mavuriro asanzwe abantu bajya kwivuza iyo basanganye izo ndwara z'inzoka zo mu nda bahabwa imiti baravurwa hari n'ikindi ubundi buryo bwo kuvura rero bubaho mu gihugu cyose bukabera rimwe bwo gutanga imiti muri rusange cyane cyane aha tukaba tuyitanga ku cyiciro cyihariye hari igikorwa muheruka gukora cyo gutanga imiti ku bana bafite hagati y'umwaka n'imyaka cumi n'itanu y'amavuko mwatubwira impamvu iyo miti yahawe abo bana ese ni abari barwaye cyangwa ni uburyo bwo kubarinda kurwara izo ndwara z'inzoka nibyo koko ku itariki umunani kugera kuri cumi n'ebyiri mu gihugu cyose habaye icyo gikorwa cyo gutanga imiti y'inzoka ndetse n'ibindi bikorwa byaba bikubiyemo ariko hano turwarwa ku nzoka zo mu nda iyo miti yatanzwe mu gihugu hose nibyo kandi yahawe abo bana nk'uko wari umaze kubivuga noneho impamvu yahawe bano bana ntabwo ari mu rwego rwo kubakingira tuzi ko hari igihe abantu bahabwa inkingo kugira ngo birinde indwara zaba zaza mu minsi itaha ariko hano ho ntabwo ariko bimeze kuko cya kinini duha abana ntabwo gikingira indwara z'inzoka zo mu nda ahubwo icyo gikora kivura za ndwara z'inzoka ku buryo umwana asigara ameze neza atangizwa n'izo nzoka zo mu nda mpamvu bitangwa naho muri rusange kubera ko niba b'abana bose bahawe ikinini icyarimwe ntabwo hazabonekamo umwana ujya kwanduza mugenzi we kuko nawe azaba yavuwe muri make nubwo tuba tumugira ngo tuvure tuba tugira ngo none tugabanye ikwirakwiza ry'iyo ndwara y'inzoka zo mu nda none se abantu icyarimwe bituma ba bandi bari gusigira bazirwaye batanduza abandi kandi kugira ngo bose bakirire rimwe none se kuki muhitamo abo bari hagati y'umwaka n'imyaka cumi n'itanu ubushakashatsi bwagaragaje ko aba bana aribo bakunda kwibasirwa n'izi nzoka zo mu nda cyane cyane ahangaha umuntu ashobora kureba impamvu zitandukanye cyane cyane zijyanye n'isuku kuko abana tuzi ko hari igihe baba batari bumva uburemere cyane bw'izi ndwara z'inzoka zo mu nda ku buryo bamwe bashobora kutagira isuku ihagije ikwiriye kugira ngo birinde izo ndwara ubushobozi bwagaragaje bwa OMS igaragaza ko mu by'ukuri icyo cyiciro cy'abana nicyo kizazwa n'izo ndwara nacyo kibasirwa cyane kurenza ibindi byiciro bitandukanye by'imyaka none iyi miti itangirwa hehe iyi miti rero itangirwa mu gihugu cyose mu cyumweru cy'ubuzima giheruka yatangirwaga mu bigo by'amashuri byose byo mu gihugu ibyigenga cyangwa se n'ibya leta ikongera igatangirwa mu midugudu mu midugudu haba hashyizweho ahantu hihariye hakorerwa ibikorwa by'ubuzima aho ngaho hari abajyanama b'ubuzima babihuguriwe batanga ikindi cy'inzoka kuri ba bana bari mu cya kigero cy'imyaka twavuze ariko abenshi usanga baba bari ku ishuri kubera ko abenshi baba bari mu kigero cy'ishuri kuva ku myaka itanu kugera ku cumi n'itanu basangwa mu bigo by'amashuri ku buryo niwo mubare munini cyane w'abo bana uba uri bwana mbonigaba iyi miti itangwa mu byiciro cyangwa se itangwa rimwe gusa batanga ikinini kimwe gusa kuri izi ndwara z'inzoka zo mu nda twamaze kuvuga haruguru igatanga noneho kabiri mu mwaka buri mezi atandatu turayitanga n'andi mezi atandatu tukayitanga mwarimu tubwiye ubwoko bukunze kuboneka mu rwanda mwarimu tubwiye amoko atatu icyo kinini kimwe kivura izo ndwara zose icyo kinini kimwe kivura ayo moko uko ari atatu ibyo binini biri mu bwoko bubiri cyitwa arubendazole gihabwa abana guhera ku myaka itanu kugera kuri cumi n'itanu naho mebendazole ihabwa abana kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka ine abo bose rero barabihabwa kandi birabavura rwose kuko byagaragaje ko ikindi kimwe gihagiye kugira ngo kivure inzoka zose uko ari eshatu hakurikijwe ibyo oms umuryango mpuzamahanga wita ku buzima wagaragaje
izi ndwara mwatubwiye z'inzoka ubwoko butatu ndumva mudushakiye umwanya twazabiganiraho ku buryo bwihariye buri ndwara n'ibigaragaza ariko kubera ko dufite umwanya mutoya nagira ngo mugire n'inama mwaha by'umwihariko nk'ababyeyi mu by'ukuri kuko iyi nzoka tuzongera tugarukeho wenda ubutumwa twatanga muri iki kiganiro dusoza ku babyeyi ni ukugira ngo bashishikarire buri gihe kwita ku buzima bw'abana babo abana babo bakwiriye guhabwa igihe gikwiriye kugira ngo bitabweho barindwe izi ndwara ibyo bikubiye mu kubitaho babakorera isuku ihagije mu gihe bagiye kubonsa bakabanza gukaraba intoki ikindi bakabigisha umuco wo gukaraba intoki bakiva ku misarane ibyo rero bivura ko hagomba kuboneka isabune nibura kuri buri rugo n'amazi yo gukaraba ese nta kuntu mu muryango washakira kugira ngo ubone agasabune barinda abana ikibazo cy'inzoka ko gituma bashobora kuba bagwingira bashobora kuba babura amaraso n'ibindi byago byinshi bitandukanye niyo mpamvu dushigara abantu kugira ngo bagire umuco wo gukaraba intoki bakiva ku musarane kandi bawutoze n'abana guhera bakiri batoya jean bosco mbonigaba umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho n'izindirizi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cya minisiteri y'ubuzima mu rwanda murakoze cyane murakoze cyane jene mwakoze namwe inshuti ko mwateze amatwi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankuzi
nuko rero akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwari kumwe natwe namwe tubashimire yakoze magbile ya biro yegeranije amajwi hamwe na enjeniyeri yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje diane nahaze twari turi kumwe tuzongerejeho nk'aho twahereye